abana mbere na mbere abana mbere na mbere abana mbere Itetero. Itetero. Itetero.
Itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero.
kanyoni ubundi tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana noneho unaniwe imbere yanjye kuko baka oya erega njyewe nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba naho wowe usimbuka gahoro wiririmbira ntabwo nshaka kwinaniza kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha turongera dusimbuke twese gahene gahene reka njye kureba ikintu arimo akora ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri radiyo rwanda buri wa kabiri guhera saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu z'umugoroba mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa tanu n'igice
turabasuhuje abakunzi ba radiyo rwanda ngewe cyusa nanjye teta tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bana inshuti zacu yambi
amakuru yanyu twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose nibyo rwose ese inshuti zacu mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize reka tubibutse mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko tugomba kujya twuhira imboga zihinze mu murima w'igikoni wacu kugira ngo imboga zihinzemo zituma sibyo nibyo rwose teta bana inshuti zacu ese namwe ababyeyi banyu bagiye kubandikisha ku ishuri muze twumve inshuti zacu nawe se ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanuriwe ko buri rugo rukwiye kugira umurima w'igikoni uhinzemo imboga z'ubwoko butandukanye ndetse n'igiti cy'imbuto kuko bidufasha kubonera abagize umuryango by'umwihariko abana ifunguro ryuzuye uyu munsi turasobanurira impamvu dukwiye kwandikisha abana bacu by'umwihariko abafite imyaka itatu mu rugo mbonezamikurire hakiri kare kugira ngo bazatangire ishuri ku gihe ngaho rero mwese ntimuve ku murongo wa radiyo rwanda mudacikwa mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri facebook ya radiyo rwanda mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri whatsapp ya radiyo rwanda kuri nimero ikurikira zeru karindwi mirongo inani na rimwe mirongo ine na karindwi mirongo irindwi na kabiri makumyabiri na rimwe
noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu
Yego, yego, yego.
ntunduje tukarushanwa gutera amanota ahubwo ashyira uwo mupira hasi dukine tayari dore nazanye umupira muto ngwino dushake amatafari y'intare tugiye gukina umupira w'abakobwa tugomba guhinduranya imikino baka kandi njye tayari ndayikunda ahubwo nawe bajya bayivuga kuri radiyo irimo ubuhanga bwinshi uvuze neza ntare bajya bavuga bati ntarateye umupira akanyana nawe usamye bakamaratondetse bakamaratondetse ooo biraguye
ntare turafatanya naho bakamafatanya na kanyana dore ngaho amatafari reka nyashyira aha niho hadacuramye kanyoni ntazo arajya mu ruhande ashaka ni bande bajya mu kibuga nitwe kanya mwakira umupira ntare baka ni ukubacenga umupira ntugukoreho kandi tugatondeka amatafari neza kandi vuba ndabizi iyo bashiki banjye si wowe ukina simba ndeba hari n'ubwo bantora dore kanyana araje we banguka uze dukine umupira kanyoni ko watinze kanyoni nari naciye ku ishuri barimo kwandika abanyeshuri ibiruhuko birarangiye abana basubiye ku ishuri none si urwo rukomo ufite n'urwo baguhaye kanyoni oya ni urwo naciye ku nsina aho nanyuze urarugira ute uru rukoma ni ikayi naho ako gati mfite ni ikaramu
kanyoni ndimo kukureba nkabona hari icyo ushaka kutwigisha murebe ukuntu areba igihe cyose avuye ku ishuri aba afite icyo ashaka kutwigisha
dore n'iminwa ye iri kunyeganyega nk'ushaka kuvuga ikintu
ngaho se nimureke mvuge ngaho tubwire ubundi mwarimu ubu muri abana baje ku ishuri mujya ku murongo abata imbere ninjye ujya imbere Nijye njya imbere gahe mwarimu avuze abato mu gihagararo navuze abato mu myaka ninjye ujya imbere wa mwana we witwa nde nitwa gahene irindi ntabwo ndizi wavutse ryari mfite imyaka itatu mbwira amazina y'ababyeyi bawe papa yitwa papa naho mama ni mama mubajije amazina yabo ntabwo nyazi
ndahari ndi papa we uti iki wa mugabo we?
mwari ni njye papa wa gahene ni njye waje kumwandikisha ku ishuri witwa nde yitwa bakame nanjye ndi mama we nitwa kanyana ndakwanditse nawe naho uriya mugabo wowe uri inyuma uje kwandikisha nde yego yego mwari nitwa ntare nanjye naje kwandikisha umwana wanjye umwana wawe ari hehe nguriya ari kwiruka akina n'abandi bana byiza cyane kwandikisha birarangiye abana mujya gukina tujye gukina tujye gukina tujye gukina tujye gukina turajya imbere turajya inyuma turazamuka turamanuka
kanyoni ngagiye kwandika utundi tunyamaswa ngo nitwo tuzajya kwigara bana inshuti zacu ngaha namwe nimutubwire ababyeyi banyu bagiye kubandikisha ngo muzajye kwiga mu rugo mbonezamikurire ntabwo yiga
ngeze papa avuga amafaranga ntabwo bandikishije ku ishuri njye mama yanze kujya kwiga yo abana mubivuze neza rwose yego disi cyusa mwese rero mubwire ababyeyi banyu bajye kubandikisha hakiri kare kugira ngo muzajye kwiga mu rugo mbonezamikurire si byo noneho mbere y'uko tujya mu ishuri tubanze dukine tubyine twishime twese
papa babyeyi banjye nzabakunda iteka nzabatetera mbashimishe nzabatanga batangaye bana b'amarume bana b'amasenge babyara banjye nimuze dukine duteka iteka
abana mwayumvise twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu abacaga eva gaha rimwe kabiri gatatu kane bana nshuti zanjye muri aho neza muri kumwe na mwarimu wanyu mukakinya na pauline muribuka ko ubushize mu isomo ry'imibare twize guteranya ibintu bifatika bitarenga bitanu uyu munsi tugiye kwiga guteranya ibintu bifatika kuva ku bintu bitandatu kugera ku bintu icumi murakoze cyane reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe rero akwegereza ibikoresho yaguteguriye ni byiza cyane bara uduti dutanu hanyuma udushyire imbere yawe ku meza cyangwa ku musambi bara agati kamwe nako gashyire ku ruhande imbere yawe ku meza cyangwa ku musambi noneho fata utwo duti dutanu wongereho ka gati kamwe bara uduti twose ufite imbere yawe murakoze cyane imbere yanyu mufite uduti dutandatu bana nshuti zanjye mubonye ko uduti dutanu kongeraho agati kamwe tungana n'uduti dutandatu murakoze cyane ubu ndizera ko mwese mwakurikiye uko twakoze umwitozo wa mbere noneho niba mwiteguye namwe nimukora imyitozo ikurikira ariko reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe kugufasha kubikora neza muriteguye bara uduti turindwi udushyire imbere yawe bara utundi duti tubiri natwo udushyire ku ruhande imbere yawe shyira hamwe utwo duti twose hanyuma utubare uduti twose ni tungahe murakoze cyane mubonye ko uduti twose ari icyenda bivuga ngo uduti turindwi gushyiraho uduti tubiri bingana n'uduti twose icyenda ngaho mukora umwitozo ukurikiyeho bara uduti dutandatu udushyira imbere yawe bara utundi duti tubiri natwo dushyire ku ruhande imbere yawe shyira hamwe uduti twose hanyuma utubare murakoze cyane mubonye ko uduti twose ari umunani murakoze cyane ubu noneho tugiye kwifashisha utubuye ngaho barakabuye kamwe ugashyira imbere yawe bara utundi tubuye icyenda natwo udushyire ku ruhande imbere yawe shyira hamwe utwo tubuye twose hanyuma utubare utubuye twose ni tungahe ni byiza cyane mubonye ko utubuye twose ari icumi reka noneho dukore umwitozo ukurikira bara utubuye dutanu udushyire imbere yawe bara utundi tubuye tubiri natwo udushyire ku ruhande imbere yawe shyira hamwe utubuye twose hanyuma utubare utubuye twose ni tungahe murakoze cyane mubonye ko utubuye twose ari turindwi bivuga ngo utubuye dutanu kongeraho utubuye tubiri tungana n'utubuye twose turindwi bana nshuti zanjye mubikoze neza cyane reka mbahe amashyi menshi Mm. mubaye abana beza pe isomo ryacu rero rijyanye no guteranya ibintu bifatika kuva ku bintu bitandatu kugera ku bintu icumi n'aho rirangiriye abacada efaga rimwe kabiri gatatu kane
abana murabyumvise umwanya wo kujya kumva umugani urageze nibyo teta nibyo rwose bana inshuti zacu muze tumusange aradutegereje abana Karamenyogoku mwiriwe neza Nyiriwe neza nyogoku yego meze neza namwe mumeze neza Yego nyogoku yo nuko nuko ndishimye ubu rero ndagarutse ubushize twari twabonye iki yego twari twabonye umugani w'uruyuki n'umubu uruyuki n'umubu twagarukiye ahagana he yeyogoku yego twagarukiye aho umubu uba uri ku uba uri kwiyereka umwami ariko a- umubu uri kubwira umwami ati Ati.
a- uti ngo n'abantu umwami i- itinya um- abo bantu batinya umubu iri kuvuga ngo n'ikimenyimenyi ngo bazagende ngo ku bitaro biri hepfo ngo ah, bumve ngo uko abantu bariyo bam- bavuga umubu ibyo ni ibigwi mbega yivugaga kugira ngo azarebe ko yakwegukana wa mwanya w'ubwami si byo Eh, noneho rero wari umubu wivuze uvuga ngo urya abantu benshi ubwo warabamaze murabyumva Ha, reka dukomeze twumve noneho mwami wamaze kumva ibyo umubu uvuze noneho utega amatwi uruyuki Eh, ngaho natwe dutega amatwi twumve umwami ati ruyuki nawe rero ijambo ni iryawe ruyuki arahaguruka yegera akabindi kari mu buki murumva ubuki murabuzi yego Eh, eh, eh, baravuga ngo ikintu kiryoha nk'iki n'ubuki Eh, aba ari ikintu kiryoshye cyane ngo afata akayiko ashyiraho ubuki ahereza umwami mwabyumvise Yego ukuntu aje neza cyane ruyuki rwaje neza cyane ngo nuko ruyuki afata ijambo ati simfite byinshi byo kuvuga ibikorwa byanjye birivugira Eh, eh, eh, eh, eh. ati mwami wacu ngibyo ibyo nari mpugiyeho nuko ngo mu byishimo byinshi umwami ati mbega ibintu byiza we amashyi di amashyi noneho umwami washimishwa cyane n'ibikorwa bya ruyuki rwa ruyuki ibyo bwakoze rutandukanye cyane n'umubu ehe uruhuki rwavuze ngo iki yego yavuze ngo simfite byinshi byo kuvuga Eh, ngo ibikorwa birivugira duharanire icyo kintu sibyo niba ufite ibikorwa bizima bishimisha benshi cyangwa bose ubundi se wagucaho ninde Eh, ibikorwa birivugira Eh, reka rero tugarukiriza aha ngaha nzabakomereza ubutaha murakoze cyane yego nyogoko yeee
oh cyakoze uyu mugani uranshimishije pe yego shacyusa bana inshuti zacu namwe mukunda inkuru nyagakuru tubwira maze rero ntituzacikwe n'igice cy'ubutaha noneho mbere y'uko dutaha tubanze turirimba ni indirimbo muriteguye twatangiye
nifitiye agatabo kanyungura ubumenyi ndicara nkagasoma iyo ndi njyenyine kuzuyemo inkuru nziza n'imigani myiza kamarirungu iyo ndi njyenyine niyo mpamvu nkunda gusoma nkunda gusoma nkunda gusoma nkunda gusoma niyo mpamvu nkunda gusoma nkunda gusoma nkunda gusoma nkunda gusoma nifitiye agatabo kanyungura ubumenyi ndicara nkagasoma iyo ndi njyenyine harimo n'amasomo mwarimu anyigisha niyungura ubumenyi iyo ndi gusoma niyo mpamvu nkunda gusoma nkunda gusoma nkunda gusoma nkunda gusoma niyo mpamvu nkunda gusoma nkunda gusoma nkunda gusoma nkunda gusoma nkunda gusoma nkunda gusoma nkunda gusoma nkunda gusoma
oh mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se ntitunaniwe muze turuhuke
kumbonye se ukaba uhise usohoka muri butiki higi
izo ubu ushobora kwihangana ukaza kundeba ku mugoroba dore ubu mfunze butike nuko usigaye wakira abakiriya bawe higi
ngo mukiriya cyangwa hari abahejwe muri butiki yawe ubu nsange mu rugo yewe si byo nakubwiye nshimye ko wenda usigaye ufite n'ibicuruzwa mu rugo ariko se uba utananyakiriye utazi n'icyo nshaka utazi niba cyihutirwa cyangwa kitihutirwa mva izo rwose ikikugenza ndakizi mbabarira ubwo reka njye kwigurira ibyo nkeneye mu yindi butiki rero gusa niba hari icyo dupfa ku buryo udashaka ko mpahira iwawe izu umva se mbabarira ugaruke rwose um, ngwi- ngwino nguhe rwose ibyo ushaka Eh, numva ko utaje hano muri butike yanjye guhaha ahubwo nakeka Ahubwo iki?
ahubwo nyine numva uje kumbwira ibitagenda mu rugo rwanjye mu buzima bwanjye yewe no muri butike yanjye
ariko ye niko se higi hari inama mbi nigeze nkugira hmm? hari icyo nakubwiye kitagufashije Ah, ezo rwose ntakubeshye mba mfite ubwoba yo kumbwira ibintu biri bumpombye pe mba nzi yuko uzanwa aha ngaha no kumbwira ibintangisha amafaranga aha nyihera litiro y'amavuta ibyo gusa se He? Ha, amavuta gusa ni- ni- niyo yakugenzaga cyane hehe ngwino noneho twinjire muri butike nyaguhe Eh.
kahitesi n'abana bari aho se Eh, eh, bameze neza rwose Eh, urakoze no kumbaza amakuru yabo ntingera mu rugo ndabagutahiriza nuko rwose harya ubu ineza agize imyaka ingahe ineza cyangwa ntamaze kubaga ku misi agize iyi itatu rwose arayujuje yewe Eh, hatindinda rwose Eh, ubu noneho aritegura kujya mu rugo mbonezamikurire ruki waramwandikishije izu reka reka reka reka reka reka reka umva nta gahunda yo kumujyanayo mfite rwose ntiwongere no kumbwira ibyo bintu kuki uhise uzamurira si ibyo nakubwiraga wa mugabo ko utagenzwa n'akama Tu- dore utangiye kuzana iby'abana banjye hano muri butike nta kibi kirimo kukubaza ko wandikishije umwana wawe ugize imyaka itatu mu rugo mbonezamikurire urumva Eh, ahubwo numvaga warabikoze Umva, ntabwo mpizera kuko ruriya rugo nta kindi rumaze uretse kudutangisha amafaranga kandi ayo mafaranga niyo ntafite ariko ibintu byose ntukabibonemo amafaranga hirya mva ye wimbeshyera si ibyo mvuze ukunda amafaranga ku buryo uhora ufite ubwoba bwo kuyatanga Ava hehe se?
Eh, bityo ibintu Ava.
bya ngombwa ku rugo rwawe n'abana bawe ukabihunga izu nta mafaranga mfite yo kohereza ineza mu rugo mbonezamikurire akira amavuta waje kugura ibindi tunabyihorere tubivemo rwose ujye ubanza byibura ufate amakuru ariko urumva kurusa amakuru mbere yo kumva ko igikorwa iki n'iki kije kuguhombya sibyo kuko niyo waba utanga amafaranga inyungu wavanamo ni nyinshi izu ndakumva nakubwiye ngo basubize amerwe mu isaho amafaranga yanjye ntayo bazabona habe n'urupfumuye iki mu rugo mbonezamikurire nta mafaranga baka ababyeyi Amva ye.
ibyo ubyumva ubyiteho ye.
ikintu utanga ni igikoma cy'umwana gusa he ngo igikoma gusa gusa igikoma cyonyine ni igikoma cyonyine oya urambeshya ntibishoboka rwose uretse igikoma nta kindi bazakwaka Eh, urumva se bigoye oya niba ari igikoma gusa rwose nagitanga pe kuko n'ubundi cyasimbura icyo yirirwaga anywa mu rugo Eh, ntiwumva ko nta gihombo kirimo rero ikindi kandi eh, urugo mbonezamikurire rufasha ubwonko bw'umwana gukanguka hakiri kare Eh, rukamutegura kuzinjira mu mashuri abanza ibyo ndumva ari byiza si ibyo gusa bahigira byinshi udukino dutandukanye ndetse bigatuma umwana amenyera no kubana n'abandi bana yampaye nka rero uzi nimba ari uko bimeze ndabwira kayitesi ajya amujyanayo noneho nawe ariko wamujyanayo rwose nka se w'umwana izo ndakunda kayitesi azamujyane niyo bifitiye inyungu Eh, si wowe uzaba udamara ese yiriranwaga n'abana babiri mu rugo none azajya yiranwa n'umwana umwe Eh, nabyo ni byiza kuri we Eh, bizatuma aruhuka Eh, yite ku rugo neza ndetse abashe no gutekereza ku tundi dushinga yakora ariko inyungu y'umwana ni iza mbere ya byose murakoze cyane kumpa ayo makuru rwose izo ese wazanyarukiyeyo mugiye kumwandikisha ko nawe ari inshingano zawe Eh? ukaba ufite ibisobanuro bihagije n'ibisubizo ku bibazo ufite ku rugo mbonezamikurire rega iyo nama ugira ni nziza pe ariko se butike yanjye nayisigira nde wa mugabo
ariko yigira rwose Eh, cyakira amafaranga ntibagirwa ku kwishyura ugahomba Ah, ngo nibagirwa kwishyuza haha
higiro afite impungenge zo kujya kwandikisha umwana w'ineza wujuje imyaka itatu ngo atangire kwiga mu rugo mbonezamikurire atinya ko bazamwishyuza amafaranga menshi ese babyeyi iyi myumvire irakwiye muze twumve impuguke Mm, murakoze cyane amazina yanjye nitwa ndikumana erize Eh, nkaba ndi impuguke mu burezi bw'abana b'inshuke nkaba ndi umukozi w'umuryango wa vsu rero tugiye kurebera hamwe impamvu yo kujyana abana mu rugo mbonezamikurire Ah, ababyeyi benshi hari abatarabyumva hari abamaze kubyumva ndetse tunashimira ariko muri kano kanya tugiye kurebera hamwe impamvu n'abandi bagomba kubyumva bakajyana abana babo eh, mu rugo mbonezamikurire Ah, ikintu cya mbere ah, hari icyo bita umusingi wo kwiga Ah, umusingi wo kwiga ni ni nka fondasiyo mu bantu babubatse cyane iyo eh, inzu idafite umusingi ukomeye buriya biragoye ko ah, wazagira inzu wizeye ko uzabamo utuje uzabamo by'igihe kirekire Eh, n'abana bacu rero iyo bari hagati y'imyaka itatu n'imyaka icyenda ariko ubwo turavuga ku ma- ku- ku- ku ku rugo mbonezamikurire bajyamo bafite imyaka itatu ah, niho habamo umusingi niho harimo umusingi w'ibizabaherekeza mu buzima bwabo bwo kwiga impuguke cyane zi- ndetse bagiye bandika n'ibitabo byinshi Ah, batubanjije nka foroberi ba montessori bagaragaza ko cyane cyane iyo umwana ari muri kino gihe mirongo inani ku ijana by'ibintu bizamuherekeza mu buzima bwe bwo kwiga bwose aribwo ah, bi- biboneka aribwo bigaragara urumva rero iyo umubyeyi adaha umwana w'amahirwe yo kujya mu mu rugo mbonezamikurire aba asa nk'aho amubujije mirongo inani ku ijana ari kuzakira muri kino gihe kiza- buzamuherekeza mu buzima bwe bwo kwiga bwose ikindi kintu abanyarwanda tujya tuvuga ngo igiti kigororwa kikiri gitoya Ah, umwana i- nitumu- nituzamujyana amaze kugira imyaka itanu ku ishuri igihe cyo kugororwa kizaba kimeze nk'aho cyamaze kuducika rero turi buze no kuza kureba kuri ku ngeri z'imikurire ingeri z'imikurire cyangwa se developumento aspekiti abana ah, bakura muri bi- muri runo rugo mbonezamikurire Ah, ndetse dushatse twanahita tubijyaho wenda nkaza kuzagaruka izindi ngingo nyuma ariko aba- abantu bamaze kubyumva hari icyo bita gukura mu gihagararo imikuru yo mu gihagararo hari imiyego mito n'imiyego minini iyo abana bari mu marerero cyangwa se muri runo rugo mbonezamikurire cyangwa se ishuri ry'incuke iki gice cy'imikurire kirakura cyane ni ukuvuga ngo imiyego mitoya n'imiyego minini ku bantu batabisobanukiwe nka zino ntoki zifata ikaramu ni imiyego mitoya ariko ano maguru uko abana bagenda bakina hariya basimbuka uko bagenda bafata utubuye batubara baba bakuza imiyego mitoya ndetse n'imiyego minini ikindi gice ni ugukura mu bijyanye n'ubwenge gutekereza byimbitse gushakira ibibazo ibisubizo ibintu nk'ibyo ngibyo byose bijyanye no gukura mu bwonko nabwo mu irerero iyo barimo cyangwa se eh, mu runo runo rugo mbonezamikurire nabwo kino gice cyabo kirakura cyane kuko babasha guhabwa udukino dutandukanye abana bakina tugatuma bakura mu buryo bw'ubwenge bakagira ubugeni n'umuco ubumenyi bw'ubumenyi n'umuco bunguka bakakorera hamwe ibintu byose bakabibona binyuze muri rwa rugo mbonezamikurire bagiyemo mu gihe uwasigaye inyuma ibyo bi- ayo mahirwe ntabwo ashobora kuyageraho kugira ngo akure eh, mu bujyanye n'ubwenge ikindi kintu hari icyo bita mu mibanire n'abandi no gucunga amarangamutima iyo umwana ari kumwe n'abandi hariya barimo barakina n'umwarimu aba agira ku- kumva abandi gukorera hamwe ubwo bwose ni u- ni ubushobozi umwana adashobora kugira mu gihe atagiye muri rwa rugo mbonezamikurire cyangwa se mu mashuri y'incuke ikindi kintu tugiye mu- muri bino bijyanye eh, no mu mibanire n'abandi harimo kumva bagenzi be niba bari gukorana hari abana ukabona bashatse kurwana ariko bakikiza ukabona nyine uko biri kose ni abana ni umwana ufite ubushobozi bwo kubasha kubana n'abandi gukorera hamwe n'abandi ikindi kijyanye no gucunga amarangamutima hari umwana ugira muri mu mashuri abanza akiri ari umwana ukiriza ari umwana ugitinya ariko umwana wanyuze mu mashuri y'incuke rwose uba ubona ko cyangwa se wanyuze mu rugo mbonezamikurire uba ubona ko ari umwana utiriza umwana ushoboye gucunga amarangamutima iyo umwana utarizwa n'akantu kari kose kabonetse nyine ubona ko yiteguye kwiga iyindi ngeri wenda y'imikurire tubuze kureba ni ugukura mu rurimi iyo ari kumwe n'abandi hariya aganira n'abandi agira gute biragoye ko nk'umubyeyi mu rugo umwana uzamwigisha inyunguramagambo zose azakenera mu gihe ageze mu mashuri abanza ariko iyo ari kumwe n'abandi umwe akavuga iki n'undi akavuga iki mwarimu akavuga iki ibyo byose akagenda byumva byumva byumva bituma u- u- vocabulary cyangwa se inyunguramagambo ze zaguka rero izo ni ingeri wenda bitewe n'umwanditsi ashobora gushyiraho n'izindi zitandukanye ariko izo ni ingeri enye z'ingenzi z'imikurire y'umwana umwana tuba dukeneye ako akuramo mu gihagararo mu by'ubwenge mu mibare n'abari no gucunga amarangamutima ndetse no mu rurimi kubona babyeyi badusobanurira ko ari ngombwa kwandikisha umwana mu rugo mbonezamikurire kuko ari uburyo bwo gufasha umwana kuzagira imikurire myiza mu buryo bwose haba mu buryo bw'umubiri mu bwenge mu mbamutima n'imibanire ye n'abandi kandi akazashobora kwiga neza kuko muri iyi myaka umwana aba ashobora gufata mu mutwe ibyo yigishijwe kandi akabigumana nshuti zacu ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo reka duhe akanya mu makoreta atugezeho ibiteza ibyo abakunzi b'ikiganiro itetero teta nawe cyusa ndabashimiye namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanuriwe akamaro ko kugira umurima w'igikoni uhinzemo imboga n'igiti cy'imbuto duhere ku butumwa bwa jiburine suware aragira ati bifasha urugo mu gutegura amafunguro cyangwa indyo yuzuye irimo imboga n'imbuto nk'ibirinda indwara bikanafasha urugo mu kurwanya indwara n'igwingira ry'abana pita kereva muragijimana yavuze ko umurimo w'igikoni ari ingenzi kuko iyo uhinzemo imboga n'imbuto bifasha umuryango mu kwihaza mu ndyo yuzuye bitabasabye amafaranga dusoreze ku butumwa bwa habimana jay polly uvuga ko bakunda ikiganiro itetero ati kandi kugira umurima w'igikoni cyangwa igiti cy'imbuto mbese muri make bituma umuryango utarangwamo indwara za hato na hato kuko baba babona indyo yuzuye dushimire jiburine suware pita kereva muragijimana na habimana jay polly ku bitekerezo byiza batugejejeho mama koreta turamushimiye bana nshuti zacu namwe ababyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye ntimuzacikweho ikiganiro itetero cy'ubutaha reka tubasudire iyi ndirimbo ibashimishe mwari kumwe na teta nanjye cyusa bayi bana nshuti zacu bayi namwe ababyeyi bacu imana ibarinde turabakunda
akanyamanza keza ko mbona wishimye n'iki cyabiguteye ngo natwe tugufashe ereka nikomora abanyeshuri mwe iyo mbona mukina numva nabakinamo ujye uzatwikinire ntabwo wibujijwe wenda wazatwigisha
itetero ikiganiro itetero mugikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice abana mbere na mbere